Tuniin raadoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wixataa hagi jimaataa galgala sa'aatii lamaa wadhakka hagi sa'aatii sadiitti meetira baandii kudhanii sagalii 22 irratti Waashintan DC irraa sanii dabarsinu kaardhaa kun ammaantan jalqabne. Babaarottoo leegalchuun illee ni sannagaya arda jimaatii waxabajjii 23 barii 2017 raadoonii VOA sagantaa afaan Oromootiin Waashintan DC irra naayil saatii fi raadoonii sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii ansora haala keessan keessummeessaa dhiyaadha jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan Paakistaan kaaba dhiyaa keessatti boombiin bakka lamatti dho'e yoo xiqqaate namoota 25 ajjeese dhibbaa ol madeesse jedhamee jira matoota do'arraa keessaa tokko.
Qophii harri qabnu keessaa tokko qaroomii baraa toleetiin namii garuma deemuttu kiraa baasuu nyaataaf dhugaatiif geejjiballee hajajachuuf waan gargaraa tolfachuu fi intarneetiin waan hedduu namaa qaqqajeelchuu jirti akka namni siyaasa keessa hedduun qooda qabaatullee tolchuu jira. Tanaan diijitaal dimookiraasii jedhaniin dubbiin itti gaafatamtoota koongireesii federaalistii Oromoo fa'aa hojii kana keessa marroolaan marroof sadii beellamaan dabarsani waan harri qabnu keessaa haqi tokko oduun jalqabnaa nama.
Paakistaan kaaba dhiyaa keessatti boombiileen bakka lamatti duraa booda dhoosaman yoo xiqqaate namoota 25 ajjeesanii dhibbaa ol madeessan. Kadaanga Afgaanistaan irra jirtu kutaa gosa Kurraam magaalaa Paraachinaar keessatti lafa gabaa uummanni itti heddummaate keessatti dhoosaman boombileen kun miseensi paarlaamaa naannoo sanaa saajii turii maddeen oduu naannoof akka ibsanitti boombiin dura dhoosame salphaa ture achi booda immoo boombii humna qabeessatu dhoosame jedhee jira akka miseensi paarlaamaa naannoo sanaa kun jedhutti lakkoofsi namoota du'anii dabaluu mala agammaatti dhoo'insawwan boombii lubbuu hedduu galaafate kanaaf kan itti gaafatama fudhatu hin jiru. Muummichi ministeeraa Randeebiyaa Muummichi ministeeraa Biriteen Teresaa Meey lammiiwwan biyyoota gamtaa Awurooppaa eega Biriteen gamticharraa baate booda Biriteen keessa jiraachuu akka danda'an yaanni isaan dhiyeessan yaada madaalawaaf dhuga qabeessa ta'uu dubbatanii jiru. Koraa gamtaa Awurooppaa guyyaa lamaaf Birisilsi keessatti geggeessamaa jiru kana irratti kan kana dubbatan Teresaa Meey mootummaan isaanii gaafa wixataa balleensa yaada kana akka baasu dubbatanii jiru. yaanni muummittiin ministeeraa biriteen dhiyeessan kun ga'aa akka hin ta'in kan dubbatan hoogganoonni gamtaa awurooppaa immoo gaaffiilee deebiin argatiin hedduutu jira jedhanii jiru maatiilee adda faca'u arguun barbaannu ka jedhan mee yeroo kana yaada kana dhiyeessuun isaanii akka furmaata ta'u dubbatan biriteen gamtaa awurooppaa keessaa baate jechuun awurooppaa keessaa baate jechuu miti kan jedhan pirezidaantiin paarlaamaa gamtaa awurooppaa antooniyoo taajaanii immoo. eega biriteen baate boodallee hariiroo gaarii qabaachuudhaaf kun ilaalcha barbaachisaa akka ta'e dubbatanii jiru. Kanneen qaataar dhaabota shororkeessotaa gargaarti jechuudhaan hariiroo isaanii irraa kutatan saawud areebiyaaf biyyoonni galoo galaanaa tarree ulaagaalee qaataar guutuu qabdi jedhan dhiyeessanii jiru. qaataariif biyyoota arabaa afur jechuun saawud areebiyaa. baahireen tokkummaa imiratoota arabaaf masrii gidduu akka araarsituutti kan deddeebi'aa jirtu kuweettu gaaffiilee biyyoota kana qaataaritti dhiyeesse qaataar akka hariiroo ishee iraan irraa kuttuu fi ergama poolisii yookaan immoo dippiloomaasii ishee achi jiru akka cuftu akkasumas immoo dhaabbata oduu qaataar keessa maadheffate aljeziiraaf dhaabbatoota isa waliin hidhata qaban mara akka cuftu dhaabota shororkeessotaa keessumaa gurmuulee musliim biraazerhuud islaamik isteet alqaayidaaf kalibanan keessa maadheffate hizboollaa irraa akka hariiroo ishee kutattu gurmuulee shororkeessotaa jechuudhaan akka ifatti isaan labsitullee kanneen jedhan gaaffilee kana keessa jiran qaataar humna waraanaa tarkii biyya ishee keessa maadheffate akka baastuu fi hariiroo waraanaa tarkii waliin qabdu akka dhaabdullee akka tattamaan dhaabdullee gaafatanii jiran gurmuuleen kun kan biyyoota arabaa afran yuunaayitid isteetsiif biyyoota biroodhaan shororkeessota jedhaman namoota dhuunfaa gurmuuleef dhaabbatoota qaataar maallaqaan gargaaruu akka dhaabduus gaafatanii jiran kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti kabu'aa bayii jireenyaa dheeraa booda as yuunaayitid isteets keessaa qubate yuunivarsitii aayowaa keessatti taphataa kubbaa saaphanaa beekamaa akka ta'e piiter jook agammaatti dirree taphaa nba yookaan immoo waldaa kubbaa saaphanaa biyyoolessaa hin seenne. Deemsi jireenya isaa biyya waraanaan mancaate Sudaan kibbaarraa ka jalqabe Piiter Joog mooraalee baqattootaa Ugaandaaf Keeniyaa keessa dabreetu kan inni as ga'e. Waggoota afran dabraniif akka taphataa ijootti gurmuu kubbaa saaphanaa yuunivarsiitii Ayiwaatiif taphataa ture Joog taphaa NBA marsaa lamaa ka duraa Niiyoork keessatti geggeessamu keessatti ni fo'atama jedhamee eegamaa ture garuu hin taane sun ta'uudhaa baateeyyuu dorgommii ganna as laasveegas keessatti geggeessamu irratti garee pelikans kakutaa niiyoorliins waliin taphachuudhaaf waliigalee jira. Seentimeetirii dhibba tokkoof sagaltamii saddeet ka dheeratu Piiter Joog jireenya isaa. Dukkanaawaarraa gara ifaatti jijjiramaa jiru kan argaa jiru ta'uu dubbata. Garuu deemsi jireenyaa sun namarraa wayyaawaa taphataarra wayyaawaa akka isa godhes dubbatee jira. Karaan irraa dabre marti akka caalaa carraaquuf jabeessee hojjetu kan isa taasisa ta'ullee dubbata. Deemsichi waa'ee ciminaan hojjechuuti jedhe garuu amantii eeggachuu waaqa amanachuun barbaachisaadha jechuudhaan dubbatee jira. hoogganaan taalibaan kan afgaanistaan keessaa yuunaayitid isteets riphxee loltoota waraanuudhaaf jecha lakkoofsa loltoota ishee gara sanatti bobbaastu dabaluun dogoggora jedhee jira hagaa humni alaa yookaan immoo humni qubataan biyya keenya keessa jirutti waraanuudhaaf murannee jirra jedha mullaa ayatolaa akunzaada ayyaana soomana ramadaanaa yookaan idulfexir ayyaaneffachuudhaaf dhiyaate ilaalchisuudhaan haasawa godheen kana dubbate humna waraanaa keetiin. murannoo keenya cabsuu yaadda taanaan dogoggortee jirtaa jedha ameerikaan jechuusaati tasgabbii dhabinsa afgaanistaan keessaaf sababaan humnoota alaa biyyattii keessatti bobba'anii jiran akka ta'etti dubbata taalibaan taalibaan marii araaraaf gartaa'uu dura loltoonni neetoo biyyattii keessaa akka ba'an gaafatee ture pireezidaantii yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp ministeerri ittisaa biyyattii jiim maatis lakkoobsa loltoota ameerikaa afgaanistaan keessaa kuma hedduun akka dabalan aboo kennaniifi jiran akka waraanni yuunaayitid isteetsi tilmaamutti lafti afgaanistaan mootummaan qabatamee jiru dhibbarraa harka jaatama qofa oduu namaaf qabnu kanuma.
Amma caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Ayyalam qophii taantu dabarra. Tokko cabu tokkoon qaladhaan durii durii taane kunoo dhufuu jirti. Qaroomii jabanaa kunin wam hedduun gad dhufuu jira. intarneetiin tun eegee addunyaatti gad baate ganna afurtama caaluu jirti intarneetiin jiraachuun ammoo appilikeeshin sooshaal miidiyaa yookaan ammoo sabqunnamtiin uummataa kunin waan qaroomii addunyaa gadiin dhufe guyyum guyyaan waan haaraa nu garsiisuu jiru keessa tokko akka kanaane addunyaan namum gaaddis tokko jala boqotaa waa hedduu walaasaa'uu fi waan hedduu waliin fakkaachuu jirti. Walumattuu deebisanii guddinni kanaan dijitaal demokiraasii jedhaniin karaa intarneetiin karaa intarneetiitiin bulchootaa fi mootummaa ofii waan fedhan jechuu hin danda'an siyaasa keessallee namni akka kanaan waan hedduun qooda qabaachaa deemuutti jira guddinni dijitaal kunin yookaan ammoo dijitaal demokiraasii jedhan kunin akka namni afrikaa siyaasa keessa akka hedduun siyaasa keessa seenee qooda qabaate tolchuutti jira gamkanfaani barinu tolee namuu rakkoo himachuuf waan jira dubbachuuf akka durii kaan raadiyoonii fi televezyiinii qof daawwachuuf yookaan ammoo caqasuuf waltii yaa'u. namuu bilbiluu fi kiisii keessa butate yookaan ammoo intarneetii fi yookaan ammoo kompiitara ofii xiqqaa guddaallee taatu borsa keessa butateetiin olmaaf bultii addunyaa tana keessa laallata taatullee immoo tamitira qajeeltuun on abbaan keessa filatu wabitachuu fi karaa baaburaa yookaan ammoo kiraa baasuu fi wanni horii qabatanii lafaan maraniifillee hin jirtu nyaata dhugaatii fedhan manum ta'anii taaksii karaan deeman yaammachuufillee fulum fedhan ta'aniitiin bilbilumaa fi kompiitarii fi irraa laallachuu danda'an. teknooloojiin wamedduun gad dhufuu jirti akka gorsituun dhaaba odeeffannoo taanzaaniyaa mariyaa sarguyeeritti qaroomii teknooloojii dijitaale afrikaa guddoo guddinaan itti baafate. akkana jette jireenyi nama hedduu waan hedduun jijjiiramuu jira kan si argisiisa badhaadha horii hujii fi milki dansaan dhufuu jira tana qofaa miti akka jaree siyaasaa keessa qooda qabaatullee si tolchaa jedhe sarungiin sarungiin nama dhaaba cheenji taanziniyaa jedhu ka biyyitii isii jijjiirama tolchuuf jalqabde gama teknooloojiitiin itti seente tolchisiis keessa tokko dhaabi isii gaafas yayyabame garaa afaan ammaatti gaafasitti afaanuma lamaan jalqabe amma immoo dhaabname waan hedduuf abdatu dhiphuuf bal'innaa abdate taa'u jira. appilikeeshin yookaan appiinis waan hedduun lafchochoosuu jirti sochi tanaan akka fulaa otoobisiitti kaameraa dhaabanii fi hara uummatiitti fayyadamullee qulqulleessuu danda'an karaa hedduun gaafata dhaabiisii kun. akkan jette durii namni karoomirra tataa'ee lallabe waan siyaasaa dubbachaa yaa'a amma immoo waan lallabaniinitti sii dhufa sooshaal miidiyaa kanaan. Waan duri kophaatti dubbattu amma nama hedduu waliin dubbachuullee dandeetta akka qaraahaan kophaatti hin gungumtuu jette. Ugandaatti ammoo marsa intarneetii yoogeeraa jedhanitti jira. Afaan isaaniitiin qonqa ol fudhadhi dubbadhi jechuudha. Kunin sagantaa akka namni tajaajilsila mootummaan namaa kennuuf malee itti argatanii fi warra horii uummata nyaatee balleessu ittiin himachuu danda'an yookaan ammoo rakkinni isaanii biyyatti fidan addunyaa baasuu danda'an namtolchi Ugandaa kunin. marsa intarneetii keeniyaa ammoo maazendeeloo jedhaniin tan irratti hagi guddaan waan abbootiin siyaasaa nam tolchitu waan jari kun karaa jari kun horii ummataan ittiin balleessu waan silaa ummatii argachuu male ka ammoo dhabe namni tanaan waltima taatullee akka jechaa sarungiitti caasaan hawaasa kunin dhiba ofiitu qaba. mootummaan waan gama kanaan dhufa akkuma lafirrallee tolchuu ufumatti qabaadhachuuf deemuu jira akkana tolchuufa fedha tan arguu jirraa jette jamiilis foorem dhaaba dhuunfaa kan rakkoo biyyi keessa jirtu uummatatti himuuf yayyabame nam kana ganna dabre keessa waan wal jala hojjettee jedhanii caasaa intarneetii irratti waan seer malee hojjettee jedhaniitiin hidhan.
Hatupingani na serikali, hatupingani na polisi, wala hatupingani na mwanasheria mkuu wa serikali.
Nami waan kanaan himatan kun meeloon nama dhageettan kana. Waan anaaf miilota kiyyalleen waan nu keessa hin jirre mootummaa jibbitanii fi hujii tan hojjettanii nuun jedhanii jedheetiin afaan Suwaayiliitiin dubbate. Dubbii isaa jila maan duubatti mana murtiitti laaluuf deemuu jiran. Bulchooti Kaameruun illeen nam isaanii miliyoon hedduu karuma intarneetii kanaan waan hedduu dubbachuutti jiran. Intarneetii isaanii ammoo mootummaatti irraa kuti. ummatii hiriiraa ba'ee jennaan intarneetii irra jijjiiran wanni akkanaa kun afrikaa fuula hedduu keessa mul'atti dhaabii faransaay tokko akka inni jedhutti mootummaan biyya afrikaa hedduun yoo namni siyaasaa itti baafatu innilleen intarneetii namirra jira. Tamsaqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromootti qophii teennee jalqabne gara daqiiqaa kudhanii sadii tokko yaa'uu jirra waan afi dabarra. Ka dubbifneef dhageenyarra. itti gaafatamtoota koongireesii federaalistii oromoo mana murtii federaalaatti himachuu jiran dubbii isaanii ardhaa laaluuf beellamanii ardhallee beellamaan dabarsan beellamaan dabarsanillee mana murtiitti beellamaan dabarsuu kana mana murtii keessatti hin dubbanne maan jennaani mana murtii hardha dubbii isaanii akka itti caqasan akka namitti hin seenu akka namitti seenu hin ajaje yookaan ammoo hin eeyyamne abukaatoon isaanii tan irratti maal jedha garaa qophii jaalanne san deebisa.
beellama dhaddachi kenne kabajuudhaan har'a waaree booda mana murtii kadhaqan abukaatoleen himatamtoota 22 dhaddachichi cufaa abbootiin murtiinis ta'e abbaan alangaa akka hin jirre argan kana bira tarees himatamtoota keessaa tokkoyyuu ka dhiyaate hin jiru beellamni jala murtii dhaggeeffachuu yeroo sadaffaaf har'a jijjiiramuunsaa kan itti himame booda ture obbo Baqqalaa dabalatee namoota afuriif abukaatoo ka ta'an. obbo Abdul Jabbaar Hussein Gammadaa haala ture akkas jechuun ibsan.
Har'aa ganama nuti odeeffannoo tokko maatiirraa dhageenye turre beellama har'aa kan sa'a boodaa kanarratti namni isin hin dhiyeessu hin jiru hin dhiyaattani manni sirreessaa nuun jedhee mana sirreessaa akkas jechaan akka ture akka dubbatanii maatii nutti himanii turani. Beellamni immoo mana murtii malee jijjiiramuu waan dandeenyeef soba ta'uu danda'a bifa jedhuun har'aa beellama sa'a boodaa kanarratti kan dhufne nuti. achi gaa hoggogeenyu dhaddachi cufaadha abbootiin seeraas hin jiran turanii biiroo hidhannee dubbisna jennaan biiroo hin jiran nuun jedhanii ergamtuu dhaddachaa nama ture wayii gaafannaani. Ani beellama sa'aa boodaatiif galmee sana nan baasa jennaani. Manni sirreessaa keenya koo mana murtii waliin dubbatee beellama isaa ooradii jijjiiree jira. Beellamni adoolessa jahatti jijjiiramee jira naan jedhanii nuun jette ergamtuun tun. Himatamtoonnis hin dhiyaanne hundumti isaaniitu. sababa itti hafuu danda'anis hubachuu waan qabnuuf beellamichas qaama beellama kennuurraa hubachuu waan qabnuuf abbootiin seeraas hin jiranii jennaan pirezidaantii mana murtii olaanaa federaalaa bira dhanne. Pirezidaantichis lakki abbootii seeratu boo'icha wayiitu ture achi deemanii inni dhufanii asumatti eegaa isinitti himuu nuun jedhanii achi hanga tokko erga eegneen booda pirezidaanticha hogguu biiroo abbootii seeraa deemu ni argina turre. Abbaa seeraa tokko jira aktuwaali nuti abukaatota taanee seennee dubbisne.
Waajjira moo dhaddachan?
Dhaddachaa miti biiroomatti itti hidhanne beellama kenninee jirra beellama dhaddacha irratti kennuu dhabuun keenya dogongora garuu moo jarri beellama irratti hogguu dhiyaatanii yaada adda addaa mormii adda addaa waan kaasanii fi nuti solitti aansinee beellamitti aanutti beellamitti aanutti hin xumurra jechaa waa dubbachaa waan turreefi. Fuuluma isaanii ilaaluu dadhabneetu beellama karaa mana sirreessatiin akka himamu goone jedhanii.
Egaa kun ija seera biyyattiin sirriidha?
Sirrii miti. Sirrii miti kuni silaa dhaddachuma irratti sababa isaa ibsee abbaan seeraa himatamtootas abukaatota jiranis himsee sababa isaa ibsee quubsaa ta'ee quubsaa ta'uu dhabuu danda'a. Dhaddachumatti ibsuu qaban turanii. Garuu immoo miciyoon ergamtuun dhaddachaa kuni maal jetti? Hoggantoota mana sirreessatu beellama akka jijjiiramu gaafatee. Beellamsiisee waan jedhu kaasan qaama manni murtii ana beellameedha. Manni sirreessaa immoo ana beellamsiiseedha.
Lamaanuu walii galuu manni murtii mana hidhaa qilinxootu beellama jijjiire jedha.
Jijjiirsisee jetteedhani mana sirreessaa namni bakka bu'ee mana murtii deddeebi'u jira. Nama mana sirreessaa bakka bu'ee mana murtii deddeebi'u kanatu ergamtuu dhaddachaa arfaffaa sanitti hima.
Maal jedhe?
Manni sirreessaa ooredii himatamtoota kana arra dhiyaatanii. Manni sirreessaa mana murtii wajjin dubbatee beellamni isaa jijjiiramee jira. Beellamni isaa adoolessa jahatti beellamamee jira. Jedhamee natti himamee jetti miciyoon.
Garuu akka seera jirutti manni hidhaa qilinxoo beellama mana murtiitiin kenname jijjiirsisuu hin danda'a?
Hin danda'u hin danda'u. Hin danda'u manni murtii sama dhumarratti kan nutti hime beellama numatu jijjiiree hojichi humnaa ol taananii. himatamtoonnis yeroo hundumaa deddeebi'uun isaanii xiqqoo waan isaan mufachiiseef numatu beellama jijjiiree akkasitti jijjiiruun keenya garuu dogoggora kan jedhu kan kaasan.
Manni hidhaa anatu jijjiirsise jedha manni murtii immoo ofii koon jijjiire jedha jechuudha.
Ofii koon jijjiireedha akka odeeffannoo jirutti jechuudha. Gaafa sanatti himatamtoota dhiyeessuu akka waan hin dandeenyetti ibsame kanaaf beellama biraa irratti akka dhiyeessan akka waan manni sirreessaa gaafatee kaamichiyoon sun kan dubbatu.
Isin garuu deemsicha mormuudhaan waan itti dubbattan qabdu akka abukaatoo taatan.
Nuti dubbanne haatumaa ta'eelee dhaddacha irratti sababni isaa ibsamee nuti himatamtoota maamiltoota keenyatti simamuu qaba ture. Yogguu dhufnu namuma odeeffannoo iyyuu sirriitti irraa argannu dhabne. Adeemsi kun sirrii miti kan jedhu kaase manni murtiis nuti amma amma sababa adda addaa kaayuurra gaafuma xumurre gama sanaan beellama dheeressinee yeroo itti xumuruu dandeenyutti akka himatamtoonni dhiyaatan gochuu wayyaa jedhan.
Obbo Abdul Jabbaar Hussein Gammadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatooman.
Himatamtoota galmee kanarra jiran kanneen hafan kudha saddeetiif abukaatota dhaabbatan keessaa tokko kataan obbo Wandimmuu Ibsaa akka dubbatanitti himatamtoota biroo qilinxoorraa dhaddacha biraatti ganama dhiyaatantu baqqalaanfaan har'a akka hin dhiyaanne itti mamuusaa. isa kanas abukaatotatti nuu himaa jechuun dhaammataniiru jedhani asaasanii natti man jedhu.
ganama akka carraa ani beellama dhaddacha afurii qabaa abukaatoo ammahan jedhamullee achii qabaa nu lachuu immoo akka carraa abukaatoo burreessaa ta'aa turreeyyuu akkuma dhaddacha duubne maamiltootiin koo kan qilinxoo irraa dhufan kaleessallee hadhallee bulchaan mana qilinxoo itti himeera jajaneen faa baqqalaan faa gurmeessaan illee dhufnee hin dandeenyu. nu dhoorgani jedhaati wandimmutti nu himaa jedhanii kun ofitti himne naan jedhanii maali jennaan sababan beennu bulchiinsi mana sirreessaa qilinxoodhaa akka isaan hin deemne jedhee ajaja kenne jedheen natti hime dhuma akkasuma kana caqasee taa'u abukaatoo ammaan jedhamu dhufnaani labee akkana waaree boodatti adda beellamni duumessaafaa dhufaan jiran naan jedhanii maamiltoonni koo qilinxo irraa dhufe na himanii maal goona jennaan meeqoo isaatiin kaagawuu ilaallaa jennee dhaddacha afuriiti bahee dhaddacha kudha sagaliitillee beellama qaba hin dhufee maamiltootiin tokko dhaddacha kudha sagaliillee jiranii akkanatiin jedhanii dhufneen dandeenyu kana nu beeksisi qaama dhimmi ilaalutti nu jedhannaan jedhanii ani man cadhisee booda sa'a saddeetitti gaa anillee abukaatotiin kuwwanillee dachaanee yoo dhufnu dhaddachi hin jiru dhaddacha mucayyoon keessummeessitu hin jirtu biiroon abbootii seeraallee cufaadha. jaajilee jaajjanee mucayyoo dhaddacha afurii keessummeessitu soqannee qabnee maali beellamni ga'ee maaliif dhaddacha isaa qabuu dida jennaan haay ani abbootii seeraati baallee dhaddacharraallee wanti dhaga'een jiru mucayyoo dhimma mana sirreessaa raawwattu garuu dhaddacha hin dhufan waaree booda haamlee bultii jaatti beellamameera jettee natti himte kana qofa beekaa nuun jette eenyu kana sitti himeennaan mucayyoo dhimma mana sirreessaa raawwattu poolisiidha jette abbootii seeraa biraan nu bahi jenneen abbootiin seeraa hin jiranii jette biiroo nu fidi jennaan dhugattuu biiroollee hin jiranii amma teenyee nu abukaattotiin mari'annee maal goone pirezidaanticha mana murtee olaanaa ligataa jira dhaqnee pirezidaanticha akkuma ol seenneen jarri rakkataniif taasisaa wayii deemte abbootiin seeraa amma waan rakkoon kun uumameef isinitti himanii dhaqaa biirootti amma jiranii nuun jedhe akkuma ol seenneeni baay'eellee nu naasoo fiifnee ishi jennee biraa yaane anaaf ammaatu seene pirezidaanticha bira akka carraa kaanee achirannu abbaan seeraa isa jidduudhaa argannee yaada yoo nutti himu innillee waan qalbii guddaadhaan amanen fakkaatu.
Maal jedhe maaltu ta'e jedhe.
Namoonni kun yoo haqa amma waamnee beellamni keessan jijjiirame jenneen waan isaan jedhan akka isaan itti dallanan hin beektu. inni kunillee nutti ulfaate karaa biraatiin immoo hojiillee qulqulleessinee wajjanna jennee yaalii godhaa jirra inni kun nu abbootii seeraa nu sadiin harka jira irra caalaa isaa hojjannee tureeyyu gaafuma duraatu beellama godheeressinee qabnee irra dansaa tureeyyu akkas wanna kun hojjechumaaf jedhan wanna qalbii isuma dubbatellee ta'ee nutillee warra caqasu kan hin amansiifne yaada akkas godhanii walumaa galatti garuu gaafa haamlee jahaa beellamichaa sani hin raawwatama jedheetiin abdii qabaa obsaan eegaa dhimma kana karaa faallaatiif karaa gidiraatitti miiqina karaa qajeellummaatiin laalaa jedhanii sirraa kaasee anis gaafii tokko gaafadhee haamlee jahaa sanuu itti amantanii beellamtuutu sinuu dhugaadha gaafuma haamlee jahaa sanuu murtii nuu dibbistan moo kanarratti hammam amantii qabdanii haamlee jahaa sanuu Daddachatu qabe moo eenyutu qabe? Beellama kana eenyutu qabe? Kunoo kan dhagayaa jirru mana sirreessaa irraayi. Beellama kana isintuma qabe moo akkam jedheen gaafadhe? Beellama kana abbaan seeraa kallattiin aannan deebifne garuu haamlee jahaatti wanti ta'u hin ta'a isinii dubbifamaa. Obsaatii obsisiisaatii karaa qajeellummaadhaan jedhanii lullee quubsuu hin dandeenye isaan isin quubsine inni akka kanaa kun immoo akka seera mana murtee addunyaatitti ta'e akka seera Itoophiyaatitti. baruma mootummoota darbee sanis ta'e bara mootummaa kanaa keessatti wanti akka kanaa baratamee hin jiru abbaan seeraa yoo murtee raawwatu murtee xumuramuu fi baate dhaddacha sana irratti argamee haa'i haqa keessummeessuu hin dandeenye jedha.
Egaa obbo Baqqalaan faan akka har'a mana murtiitti hin dhiyaanne manni hidhaa qilinxoo dursee timeera jechuudha.
Eeyyan akka micayyoon dhimma qilinxoodhaa raawwattu micayyoo dhimma dhaddacha afuriititti himtetti itti himaniiru kaleessa haqallee itti himaniiru hin dhufan isaan waaree booda galmeen baasinii jettee micayyoon qilinxoo marramamee guddaa faccaamin micayyoo dhaddacha afurii keessummeessititti himte micayyoon sunnitti himte warri immoo qilinxoo irraa hidhamanii dhufanillee maamiltootiin koo haqa akka dhufuu hin dandeenye kaleessa marramameetirraa dhageenye hundumtu nu himaa jedhanii dhaamsalatti himan jechuudha.
warra digdamii lamaan silaa har'a murtiin irratti kennamu hunda isaanii jechuudha.
Ee warra digdamii lamaanidha. Raawwiin akka kanaa kun biyyuma kana keessattuu yeroo hojjetamellee hin qaba jedhee laallu hojjetamulleedhaas seerallee miti. Maal ta'uu qabaa dhaddachi waamamee taa'ee bitaamirga waamee sababa kanaaf haqa dubbisuu hin dandeenye jedhee waan barbaade gannuu qaba malee dhaddachi osoo kanan godhin cal jedheetuma dhaddachillee beellama isaatirraa hafee abbaan alangaallee hafee dhimma seeraa sanuu dhimma shororkeessaas addunyaan hordoftuudhiifi dhimma nama tokkollee yoo ta'e dhaddachi beellama isaa kabajee beellama jijjiira malee kanaan duras hin baratamne waan seeraanillee fudhatama hin qabne.
Beellamni inni itti aanu adoolessa ja'a akka Itoophiyaatti guyyaa meeqa ta'a?
Har'a amma kanneen kudhan ja'a yoo taate kudha afuritu irraa kudha afuriif ja'a yoo dabalte guyyaa diddama jechuudha.
obbo Wondimmuu Ibsaa deebii nuuf laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin hedduu galatoomaa.
baay'ee galatoomaa.
Kan jaqasuu hojjettan turraa duuni vii'oo'ee sagantaa afaan oromooti waan afetti dabarre tana.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Itoophiyaa keessatti dhukkuba busaa dhabamsiisuun milkaa'inni argame du'a silaa dhukkubichi ijoollee umriin isaanii waggaa shanii gadii irratti geessisuu maluu irratti jijjiirama guddaa argamsiisee jira. Embasii Ameerikaa Finfinnee jiruurraa Piiter Brooman mata duree dhukkuba busaa hanga dhumaatti dhabamsiisuun investimentii guddaadha jedhu jalatti akka barreessanitti. addunyaarraa busaa dhabamsiisuuf erga bara kuma lama kaasee tattaaffiin godhame dhugumatti seena qabeessaa jedhan jijjiirama guddaa argame kana keessatti mootummaan yuunaayitid isteets qooda ijoo ta'e akka gumaaches dubbataniiru addunyaarratti bara kuma lamaaf tokko kaasee hanga kuma lamaaf kudha shan gidduutti lakkoofsi namoota dhukkuba busaan du'uu malanii miliyoona jaaf qabxii saddeet ittisuun akka danda'ame. jaarmeyaan eegumsa fayyaa kan addunyaa yookaan WHO'n tilmaamee jira isaan kana keessaa iddoo duraa ka qabate ijoollee umriin isaanii waggaa shanii gadii kanneen biyyooti afrikaa uffee saharaa gadii keessa jiraatani jijjiiramni akkasii argamus addunyaa irratti ammayyuu daqiiqaa lama lama keessatti daa'imni tokko dhukkuba busaan du'aa jiraa jechuun akeekkachiisan aangawaan embasii kun. waggaa kana keessa uummanni kuma dhibba afur caalu busaan dhumuuf ka jiru ta'uuf isaan kana keessaa irra jireessi ijoollee biyyootii afrikaa kanneen uffee saharaa gadii keessa ta'u akeekkachiisanii jiru kutaan kun rakkoo busaan addunyaa irratti dhaqqabsiisu keessaa harka caalaasaa qabatee jira bara 2015 keessa kanneen busaan qabaman keessaa harki sagaltamni akkasumas. kanneen busaan ajjeese keessaa harki sagaltamii lama biyyootii afrikaa uffee saharaa gadii kana keessatti argamu busaa dhabamsiisuuf duula gaggeeffame keessatti mootummaan yuunaayitid isteets hooggantummaan kan itti hirmaate yoo ta'u keessumaa sagantaa ittisaaf to'annaa busaa ka pireezidaantiin ameerikaa bara kuma lamaaf shan baasan gumaacha guddaa godhee jiraa jedhu mister brooman. sagantaan kun itiyoophiyaa dabalatee biyyoota afrikaa uffee saharaa gadii kudha sagal keessatti hojjetaa ka jiru yoo ta'u sagantichas kan hoogganu jaarmayaa misooma sadarkaa addunyaa kan ameerikaa yookaan usaid ta'uun ibsamee jira hojiirra oolchuun kan hojjetaa jiru immoo waaltaa to'annaaf ittisaa kan yuunaayitid isteets ta'uun ibsamee jira kanneen sagantaa kanaan gargaaraman uummanni miliyoona dhibba hedduun. gama dhukkuba busaa ittisuun ka gargaaraman yoo ta'u miliyoona dhibba hedduu kanneen biroon immoo busaan eega qabamanii booda dawaa argachuun kanneen fayyanidha sagantaa pireezidaantiin ameerikaa bara kuma lamaaf shan baasan kanaan itiyoophiyaa keessatti saaphana siree dawaa farra bookee yookaan biinni busaa cuuphaman miliyoona digdama ta'antu raabsame miliyoona sagal ka ta'an immoo busaan qabamuu isaanii ilaaluuf qorannaa hatattamaa gaggeeffamu argatanii jiru. kanneen miliyoona kudha shan caalan wal'aansa fayyaa dhukkuba busaa fayyisu argatanii jiru kana malees sagantaa kanaan hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa busaa irratti hubannoo qaban akka jabaatu gochuuf leenjii argatanii jiran lakkoofsa ijoollee dhukkuba busaan du'anii hanqisuu bira taree sagantaan kun fayyaa dubartoota ulfaa gama eegsisuun busaa too'achuun hiyyummaa hamaa ittisuuf akkasumas. barnoota gama kennuun hedduu gargaaree jira hayyoonni akka tilmaamanitti kutaa biyyoota afrikaa uffee saharaa gadii keessatti busaa ittisuuf kan oolu doolaarri tokko doolaara jaatama kan argamsiisuuf deemu ta'uun ibsameera itiyoophiyaaf guutummaa addunyaarraa yeroo dhumaaf dhukkuba busaa dhabamsiisuuf hundumti keenya walii wajjin yaaliin goonu itti fufuu jechuudhaan mister birooman dubbataniiru dhukkuboota akka busaa dhabamsiisuun. hojii hojjetamuu qabu kana malees hojii gaarii hojjetamuusaa kan ittiin beennu ta'a jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteets calaqqisu ture.
ajajam qophiin teentaa har'aa tanumaa qophii wiixataatiin walagarraa nagaa keessi nu tura sagantaa afaan amaaraatti jalqaba boqonnaa dansaa sinii haa taatu jenna nagaa keessi bula.